raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya attamooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokkorra deebinee isin dhageessifna. bakka bu'aan koongiresa federaalawaa oromoo kan godina wallaggaa bahaa koomaand poostiin akkasumas dooktoroonni hospitaala naqamtee lama kanneen biroonis qabamuu isaanii ibsineera.
Obboleessi obbo Fiqaaduu Ayyaanaa Agasaa jedhamu humnootni mootummaa hidhatan kan poolisii Dilee Okkora Bittindeessaa fi raayyaa ittisa biyyaa of keessaa qaban saddeet ta'an waxabajji kudha afur bara kuma lamaaf kudha tokkotti mana jireenyaa isaanii sakatta'an waan obbo Fiqaaduu bakka bu'aa kaafaa'oo manaa hin argatiniif haadha manaa fudhatanii deemanii jedha. Sakattaa godhaniin shugguxii isaan itti eeyyama qaban fudhatanii deemuu fi booda immoo obbo Fiqaaduun ofii to'atamanii haadha ijoollee isaanii sadii gadi lakkisiisuus kan aagasaan dubbatu erga gaafa sanaa gaaffii tokko malee kan buufata waraanaa moonaa kumsaa morodaatti hidhamanii jiran ta'uu kan hime aagasaan waanuma miseensa paartii ta'aniif malee sababa ittiin hidhaman biraa hin qabanii kan jedhan ammoo miseensa koree hojii raawwachiistuu kan godinaa obbo Alamoo Lumaati. Miseensi koree godinaa fi bakka bu'aan aanaa haroo limmuu obbo Moosisaa Shifarraan erga qabamanii jaaf deemus akka seeratti hin dhiyaanne yookaan gadi hin lakkifamne kan dubbatan. Miseensotni kaafaa'oo aanichaa sadii biroonis hidhamuudha kan himan. Hakiimaaf itti gaafatamaan kutaa baqaqsanii yaalu hospitaala ispeeshaalaayizii naqamtee Dooktar Haayilyesuus Tasfaayee erga koomaand poostiin qabamanii sakattaa manaa fi kiliinika dhuunfaa isaaniitti geggeeffameen homtuu akka hin argamneef sababa ittiin qabaman hanga yoonaatti akka hin beekne maatiin isaanii kan dubbatan. Qaama nageenyaaf koomaand poostii qabe jedhamu yoo gaafatan qulqulleessaa jirraa koree dhimma kana adda baafatu hundeessineerraa waan ittiin shakkaman irraa bilisa yoo ta'an ni gadhiifamuu jedhanii jedhu ogeessi baqaqsanii yaaluu biraa tamasgeen lammeessaa jedhamanis akkasuma qabamanii akka jiran kan himan namoota hidhaman kana arganii dubbisuu fi haala keessa jiran hubachuu akka dhorkaman kan ibsan namootni kunneen kan hidhaman eeruu waan ta'eef yoo bilisa kan ta'an ta'e isaan gadhiifamanii namni dogongoraan eeruu kenne sun bakka isaanii hidhamaa jechuunis nutti himaniiruu jedhan maatiin. bifa wal fakkaatuun abbaa qabeenyaa kiliinika dhuunfaa magaalaa naqamteef kan ta'an obbo Dhugaasaa Fufaa erga qabamanii hidhamanii guyyootni darbuudha. Miseensota maatii isaanii keessaa namni badhaasaa jedhamu kan dubbate namootni jaatama caalan koomaandi poostii moonaa kumsaa muroodaa keessatti qabamanii akka jiranii fi qaamni hanga yoonaa mana murtiitti isaan dhiyeesse akka hin jirre hordoffii gooneen bira geenye jedhu maatiin. Kana soosama yoomi lan barreesse Firaa'ol Balaa illee erga to'atame torban lama darbus hanga yoonaa akka hin gadhiifamne kan abbaan isaa dubbatan aanaa giddaa ayyaanaattis daldaltoota abbootii qabeenyaa fi namootni biroo digdama ta'an koomaand poostiin qabamuudha. Namni abdii isaa jedhamanii fi hiriyaan koo hidhameera jedhanii dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan moota hidhaa bakka garaa garaa irratti akka deebiinaaf kennaniif itti gaafatamtuun ijaarsaa siyaasa baadiyyaa godinichaa aadde Tinnaayet Dassaaleny dhimma hidhaa jedhamee tokko illee akka hin beeknee fi warruma hidhe jedhaman akka hin gaafadhu natti himan bulchaan godinichaa obbo Saamsoon Biraatus hidhaa jedhame hojii wal qabatee waan beekan akka hin qabne kan natti himan waajjira koomaand poostii godina wallaggaa baatti qindeessaa kan ta'an jeneraal Indaalkaatoo bira dhaqullee dhimma hidhaa raawwatame jedhame irratti isaan akka odeeffannoo naaf kennuu hin dandeenyee fi akka lixa oromiyaatti kan hojii kana qindeessu waajjira koomaand poostii gimbiitti argamu ta'uu natti himan waajjiricha keessa kan hojjetan jedhaman nama obbo Girmaa jedhamutti yeroon bilbilu ammoo deebii itti aanu kan isaan naaf kennan. Waajjirri qindeessaa komaandii poostii Oromiyaa lixaa namoota naqamtee keessatti hidhaman hin beeku. Namootni seeraa dhimma kana ilaalan jiru. Isaantu namoota badii qabanidha. Isaantu ibsannee kenna. Waan nuti naan jettu kana sumarraan dhagaayyu. Gama biraatiin barsiisaa Shabbir Onchoo waxabajjii afur bara kuma lamaaf kudha tokko ganama sa'aatii tokkoof walakkaatti namootni wayyaa siviilii uffata sadii fi hoggarri bittinneessaa jaha ta'an ganamaan dhufanii fudhatanii deemanii hanga ammaatti bakka isaan jiran hin beekuu jetti intalli isaanii biyya ashabbir obbo ashabbir ooncoo kan hidhaman magaalaa ambootti yommuu ta'u ergasii eessa akka isaan bu'an beekuudhaaf tattaaffiin godheen irra ga'uu hin dandeenye jetti yeroon waajjira poolisii godinaa dhaqu bakki isaan itti argaman kan isaan akka qabaman godhe koomishinii poolisii oromiyaa waan ta'eef isaanii gaafadhaanuun jedhanii jetti yeroo koomishinii poolisii oromiyaa dhaqan ammoo akka deebii namni kennuuf hin argamne kan isheen dubbattu gara godina shawaa lixaatti deebi'uudhaan yeroo waajjira poolisii kan godinicha keessatti argamu gaafattu ammoo namni koomaandar gaalii jedhaman namoota gubbaatu qabaa nuun jedhe malee nu mitii nuun jedhanii jechuun kan isheen deebiin alaatte koomaandar gaaliitti bilbiluun dhimma kana yeroon gaafadhu koomaandar gaaliin boodara naaf bilbili jechuun bilbila yeroon irra deddeebi'ee bilbiluuf naaf hin kaasne dhimmicha qulqulleeffachuuf bakka bu'aa abbaa deemsoo hojii koominikeeshinii kan koomishinii poolisii oromiyaa koomaandar eeluu fakkadatti bilbilus isaanis bilbila naaf hin kaasne Naakoor Malqaa Naqamtee.
Ajjeechaa magaalaa Baahirdaariif Finfinnee keessatti ta'e kan ilaaleen paartileen Oromoo maal jedhu.
Maqaan kiyya Kamal Galchee jedhama. Maqaan paartii keenyaa paartii biyyoolessa Oromiyaa jedhama. Akka paartii biyyoolessa Oromiyaatti tokkoffaa lubbuun namaa bifa kamiinuu baduu hin qabu kan jedhu amanna. Yaadnii fi garaagarummaan siyaasaa yoo jiraate san uummata dhiyeessanii karaa nagaatiin furachuun hin danda'ama. Paartii tokko keessatti ta'ee paartii garaagaraa keessatti sababa garaagarummaa yaadaatii fi lubbuun namaa darbuun dogoggoraa jennee ilaalla. Maatii namni irraa du'eef jajjabina hawwina gama keenyaa. Wanti godhamuu qabu inni jalqabaa mootummaa federaalas ta'ee jijjiirama ammaa humnoonni hin hoggannaa jechaa jiran qooda uummanni kun isaanirraa eegu sirriitti beekuu qabanii jedhee yaada. Uummanni isaanirraa eegaa jiru immoo filannoodhaan karaa nagaatiin haalli tasgabbii uumamee akka gara uummanni mootummaa ofii barbaadu argatutti akka ceesisan fedha. Lammaffaa immoo yoo girgiriin akkasii uumamu kanaan dhaabota keessaa namoota keessaa kan isaan mormaan hiree kana gargaaramee shiiquutu jira. Kun immoo hammeenya biraa dabalaa uummataa wajjin wal dura isaan dhaabaa deema. Kanallee raawwachuu akka hireetitti gargaaramuu dhiisuu qabanii. filannoo ilaalchisee TPLF fi paartiilee biraa gidduu garaagarummaan jiru agarraa jirra. Lafarratti yoo ilaaltu maqalee fi shaggar wal balaaleffannaadha kan agarru. Ofii harkaa waliin qabanii paartii biraa wajjinis hariiroon isaan uummachaa jiran hedduu jabaa miti. Dirqamni yaada birraa uummanni kun eegaa jiru ifatti beekanii uummata kana ceesisuudhaaf rakkoo tokko odoo irra hin gahin gamtaadhaan keessaa bahuu akka danda'u hoogganuutu isaanirra eegama. Uummata kanaaf biyya kanallee balarra osoo hin buusin. Lammaffaa waan ta'e tokko Akkuma ta'etti fi odeeffannoo qabatamaa dhugaadhaan biyya kana uummata kana balarraa hambisu gochuutti odoo deebi'amee gaariidha kan jedhu qabaan.
Hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka jedhan.
Duraan dursa waan ta'etti ni gaddinaa akkaataa ajjechaan kun ta'e xiqqoo nama rifachiisa nama gaddisiisa maatii isaaniifis hunda isaaniitiif. jajjabina hawwinaa ajjechaa kana akkamitti ta'ee fi maalirraa kun ta'ee odeessa gahaa hin qabnu ta'uuma isaa qofaatti gaddinee nama marifachiisa nama gaddisiisaa kan waaqa jechuu dandeenya.
Waan akkasii kana gara fuulduraatti dhaabsisuuf maal ta'uu qaba?
Karaa keenya akka hubannutti ifi keessa isaa sabachiisuu qaba. Kuni waan inni agarsiisu keessa dhaabichaa sabachiisii haala hamaa keessa ga'uu isaati. Kanaaf sirriitti qiyaafatanii keessa isaanii sabachiisuun irraa eegama. Uummati immoo egaa waan kanatti rifatee gara biraatti kan seenne keessattuu naannootti balaan kun gahee kun baay'ee ummatichi of keessatti sabatee. mootummaanis of keessatti rakkina kana qulleessee uummataa fi iftoominaan rakkina kana furuu irratti qiyaafatee hojjete rakkinoonni kun bakka biraatti uummataa fi uummata gidduu akka gara sanaatti hin ceene to'achuu fi isaan kana kana barbaachisanitti fakkaata garuu odeessa gahaa waan qabneef odeessi baay'ee coobeeti dhufaa. odeessi mootummaa harka jira kanaaf kana caalaa irratti yaada kennatu nama waan godha. addatti uummati oromoo tokkummaa isaatti uffatee haala sabateessaan gara fuulduraatti rakkinoonni oromiyaa keessanii akkaataa itti furaman isa sana irratti dhaafannee rakkina guddaan hin jiru garuu tokkummaa isaa jabeeffataa dhaabotiin oromoo wal gidduutti haasaa qaban isaan kun kana jabeeffataa yoo oromiyaan tasgabbooftee bu'uura tasgabbii warra kaanii ta'uu waan danda'uuf tokkummaa kana jabeeffannee deemuu bakka adda addaatti uummata hidhuu hiraarsuu isa kanarraa uf qusachuu qaban warri mootummaa warri bulchiinsaa warri nageenyaa inni kun haala tasgabbeessaa deemaa jennee amannaa amma hidhaa bal'inaan jira bakka hedduutti dargaggoota eekkataa jira kanneen hidhamanii qabuu qabanii isuma kanaa kan ammatti dhaamsa keenya dabarsu.
Abaa'oo obbo Galaasaa Dilboon hoogganamurraa ittaanaa hayyuu duree kataan obbo Mulugeetaa Moosisaa yaada kennaniin.
Wanti ta'ee dagaa nu gaddisiiseera. Kana gubbaa irratti warri lubbuun isaanii darbee maatii isaa fi jabinaa kennu jenna. Kana bira darbees uummata Amaaraa keessatti ta'ee uummata Amaaraa waliin akka jaarmaattis akka sabaattis waliin solidaaritii keenya yookaan yeroo rakkoo akkasii waliin dhaabbanne jennee amanna. Wanti ta'e suni seera ala humnaan yeroo ammaa kana wanta of iddoo dhaqqa'uuf aangoo qabachuu kan jedhu kun badaa nu gaddisiiseera. Waan immoo hojiirra ooluu danda'u akka hin taane guutummaatti kananna humni kamiyyuu har'a haala amma jiru kana keessatti humna qawweetiin afaan qawweetiin waan barbaadu sana amma fe'iyyuu abjoo qabaatee hojiirra oolchuu akka hin dandeenye guutummaatti ittamanna. Kana waan ta'eef karaan sirriin kan ta'u hundumtuu wal qixxummaadhaan wal kabajaan sirna dimokraatawaa ta'een seera biyyattii kabajee waan barbaadu sana karaa filannootiin iddoodhaan ga'uu danda'a jennee amanna kana irratti wanti ta'e haala amma jiru kana keessatti warri gamtaa ofii isuma jiru jiru sana yaadan sana hojiirra oolchuudhaaf qawween hirmaata isa jiraatu jedhanii warra amanan jiraachuu isaanii mul'ata. kun immoo dogoggora guddaati jennee amanna.
Kana dhaabsisuun qooda eenyuuti jettanii yaaddu?
Iddoo barbaachisutti mootummaanis heera sana kabachiisuun dirqama isaa ta'a. Kana duwwaa otoo hin ta'in jaarmoleen siyaasaa adda addaa wanta akkasii kun ta'uun akka irra hin jirre dura dhaabbachuun barbaachisaadha jenna. Uummannis ofiisaatis sirna amma dhalate kana carraa kana dhimmatti bahuudhaaf waan fedhii isaa waan barbaade sana iddoodhaan gahuudhaa fi waan akkasii kana guutummaatti dura dhaabbachuu qaba jennaan.
Gama kaaniin abaa'oo obbo Abbaa Nagayaa jaarraan hoogganamurraa itti gaafatamaa kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an Dooktar Qaasim Abbaanashaa ajjechaa mudate irratti yaada isaanii kennan.
Kun hedduu waan nama yaachisaati. Yeroo nama keessa jirru yeroo ce'umsaati. Keessattuu akka uummata Oromootitti yeroo wareegama qaalii dhaganan jedhamee kafalamee jijjiirraan kun argame haala hedduu nama gaddisiisaa akka biyyaatitti gadda keessa jirra akka jaarma keenyaatitti illee gadda guddatu nu dhagama haalli ta'e kun haala fokkisaa haala qaanii haala yeroo ammaa kana keessatti addunyaa kana keessatti ta'uu hin dandeenyetu deemaa jira akka amma mootummaan biyya bulchu deemaa jirutti dirree siyaasaa bal'isaa dirree dimokiraasii jala qabaa abbaan yaadaan caalee argamee sagalee uummata ofiitiin karaa aangoo siyaasaatti dhufuu danda'ame jedhamee yeroo hojii jalqabamee yeroo dirreen kun badhatetti kun ta'uun haala fokkisaa waan namoota wareegaman yookaan naannoo tokkoo osoo hin taane naga keenya irratti guddina keenya irratti egeree hawwii dimokiraasii sanirra akka ta'e jenneetiin hubannaa kuni ammoo jijjiirama kana gufachiisuu baatullee gaafii kaasuu danda'a. kun haala fokkisaa kanaaf hedduu balaaleffannaa haala tuffatamaaf fokkata jennee hubanna.
Ajjechaan furmaatan ta'a jettanii yaaddu?
Ajjechaan biyya kana keessa deemaa ture osoo ka furmaata ta'u taateeti biyyi sunii biyyoota guddattee wal qixxaa'uu dandeettii turte waan ajjechaan yookaan qaxxaamurri aangoo qawween itti dhufan fala hin taaneefi furmaata jennee hin yaadnu kanaaf haalli akkanaa kun biyya biyya malee biyya jaara jennee hin amannu kanaaf balaaleffanna.
addi bilisummaa oromoo kora finfinnee keessatti taa'een bulchitoota filachuudhaan filannoo itiyoophiyaa akka dhufutti hirmaachuuf qophii ta'uu beeksisuusa gabaafneerra.
Addi bilisummaa Oromoo korri kun kan inni taasise kora addaa jedheetiniin yeroo jalqabaati erga hoggansi isaa gama biyyaatitti galee kan inni taasise. Kora kanarratti miseensa shanee gumiirraa kaaseetiin hanga gadiitti jiranillee deebi'eetiin filuu fi adeemsa boordii filannootti galmaa'uuf taasifamu keessatti sadarkaa tokko kan duratti ittiin jedhame jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Kora addaa jenna isa kanaa silaatii akka koraatti jaafaadhayyuu nuti kora keenya kuma lamaa fi kudha torba gaggeeffanne sasirraa kattaanu silaa waggaa lamafaa booda ta'aa ta'uti. Biyya kanatti waan gallee fi akka seera biyya kanaatti kora bu'uureessaa jettanii gaggeessuu qabdan jedha seerri isaanii.
Kora addi bilisummaa Oromoo waajjira isaa Gullalleetti argamutti taasise kanatti namoota dhibba sadii olitu irratti hirmaate jedhame. Adeemsa kana keessatti bakka buusummaa hoggansa adda bilisummaa Oromootii fi adeemsa boordii filannootti galmaa'aniitiin filannoo irratti adda bilisummaa Oromoo hirmaachuutiin wal qabatee miseensonni addichaa hirmaataniitiin yaada irratti kennaniitiin jiru. Adeemsa boordii filannootti galmaa'ameetiin. filannoo haqa qabeessaa fi walaba ta'een hawaasa tajaajiluudhaaf addi bilisummaa oromoo taasisaatiin jiru keessatti wanti hunduu harka hawaasaa jiraachuu isaatiin walqabatee bu'uura hawaasaa irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha jedhu ittaanaan hayyuduree adda bilisummaa oromoo obbo araarsoo biqilaa.
waan sila ulaagaa boordii filmaatirraa barbaachisu guuttachuudhaaf ammaan sanatti amnarra jirraa jechuudha bifa waliigalaatiin uummanni keenya yoo sadarkaa sanitti dhihaate. bifa waliigalaatiin waan kaleessa dadhabaa ture san akka karaa haqa qabeessa ta'een wanni silaa biyya keessatti gaggeeffamuu qabu kun milkiidhaan xumuramu nuus qooda gama keenya keessattuu nuti ka dhufneefis barcumaa fi miti ummanni keenya karaa haqa qabeessa ta'een biyya kana keessatti filmaata dhugaadhaa kana gayaa san gaggeeffateetiin murtii mataa isaatiin biyya isaati irratti nagaan bobbee nagaan galuudha jechuudha.
Bakka buutonni boordii filannoolee irratti argamaniitiin waan. Kora kanarratti turellee taajjabaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Hiriirri nagaa dhiyeenya kana magaalaa Dambidoolloo keessatti gaggeeffamuun kanneen gabaasne keessaati.
Hiriira magaalaa Dambidoollootti waamame irratti kan hirmaatan hojjettoota mootummaa magaalaa Dambidoolloof aanaa sayyoo jaarsolii biyyaa abbootii amantaa daldaltoota namoota hojii garaagaraan jiraatanii fi jiraattootni argamaniiru jedhan hirmaattoota hiriirichaa keessaa addeen Oshaayyele.
Namni karaa nagaatiin hojii isaa akka hojjetu bahee akka inni galu daldalaanis karaa nagaa ta'een daldalee jireenya isaa akka inni jijjiirratuuf gaafatame. Namoonni maqaa paartiitiin caakkaa keessa jiranii fi mootummaan bakka bu'ee jiru haala qabatamaa haaromsa jiruun namoonni rakkoo uumanii akka isaan rakkoo hin uumne namoonni caakkaa keessa jiran immoo akka isaan galanii mari'achiifamanii karaa nagaa nagaa qofaan kallattii mootummaan kaa'een filannoodhaan nageenyaa magaalaa ta'e baadiyyaa kan mirkaneessuu danda'u kallattii tokkotti mari'annee biyya kanaaf bu'aa buusuu akkaataa dandeenyutti jedhanii ergaa kan dabarsan.
Barsiisaa Yaasin Sayid hirmaataa hiriira kanaati.
Abaa'oo shanee abaa'oo kas kan jedhee waan tokko wanta kana kan jedhan jiru akka biyyaatti isa ta'ee balaaleffanne isa kan immoo araarri gidduu isaaniitti akka ta'u walloon walajjeesuun hafee nagaan akka bu'u warri achi jiranis utuu warra kana jibbiin warri kunis utuu jibbiin nagaan gidduu isaaniitti akka uumamu qaamni olaanaanis asii jaarsoliin biyyaas kan irratti akka yaadanii jabis akka dhaga'an jedhamee dhaamsi darbe.
Itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinichaa obbo Gammachuu Baqqalee dhaamsa darbe jedhan irratti ibsa kennanii jiru.
Irra caalaa gaaffii uummatarraa ka'een kan qophaa'e malee mootummaa miti kan qopheesse hiriiricha. Uummanni kana booda nuyi dhiiga sitti dhangala'u daraarra sitti godhamu kana booda nuyi nagaadhaan jiraachuu barbaanna nagaadhaan qotachuu barbaanna dorgomaa taanee dinagdee keessatti kana kana booda jiraachuu barbaanna waan ta'eef rakkoon amma nurra jiru kun hundi isa dhaabbachuu danda'u qaba kanaaf baanee hiriira keenya hiriira nagaa barbaaduu keenya ibsachuu danda'u qabna inni kan isaan qopheeffatan waan qopheeffatan sanaanis ba'anii warra bosona keessa jiruufis dhaamsa dabarsanii jiru mootummaafis dhaamsa dabarsanii jiru warra bosona keessa jiruun mootummaan karaa nagaadhaan karaa nagaadhaan akka isaan dhufuu danda'u qaban gaaffii akkasii dhiyeessanii jiru warri bosona keessa jiranii fi kaayyoo siyaasaa uummata oromoo qabatanii jiran yoo jiraatan karaa nagaadhaan yoo dhufan har'as booris hojjedhaa deebida karaa nagaadhaan fitachuu dandeenya karaa nagaa barbaachan gammaaddii kan ture kan jiru sana jedhamu kaasee jira yaa kun fedhii mootummaas ta'uu asumaan ibsuun barbaada.
Adeemsa araaraa kan biraa ammallee yaadame jira kan jedhan ilaalchisees waan jedhan qabu obbo gammachuun.
Eenyuyyuu taanaan karaa nagaadhaan hin deema taanaan fe'oo gaafate akka godinaatti galuu mootummaa bakka buunee warra raawwachuu dandeenyu akka raawwannu asumaan hubachiisuun barbaada.
Ammallee taanaan kan mootummaan marii nagaaf qophaa'aadha jedhu irratti dabballee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa yaada akkanaaf kennaniif irra deddeebiin bilbiluufillee bilbila naaf hin kaasne gama biraan aanaa laaloo asaabii magaalaa hinnaangootti hiriira humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an kan mootummaan abaa'oo shanee jedhu waraana bilisummaa oromoo balaaleffachuuf waamame irratti namoota hin hirmaannu jedhan qabamanii hidhaman jedha sababaa nageenya isaaf namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate dhimma kana qulqulleeffachuuf bulchaa aanichaa kan ta'an obbo amaara taganyitti bilbileen ture deebii akkas jedhu naaf kennan.
Beekuun dandeessaa sagalee kan akkasitti.
Maaliin beekuu dandeessu laata?
Qaamaalee wal agarra.
Hojjetaa waajjira bulchiinsaa aanichaa maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan hiriirri har'a ganamatti waamamee ture hafuu isaa fi namootni muraasnis hidhamuu dubbatanii namootni kunneen sababa maaliif akka hidhaman hin beekuu jedhan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa naqamte.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed raawwii bajata waggaa mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessaniiru mata duree adda addaa irrattis kan dubbatan qabu.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaaf ibsa kennaniin fooyya'insa waaltaalee gamalaaleen dhaaba ragaa biyyoolessaaf naga eegumsaa mana murtii waliigalaa biyyaa poolisii federaalaa bulchiinsa manneen sirreessaaf kanneen biroon fooyya'insi kanneen irratti godhaman keessaa ta'uu dubbatan jechuudhaan sabaa himaan biyya keessaa gabaasaniiru. Jijjiirama kanaan lammiiwwan biyyattii keessaa walumaa gala kuma dhibba tokko ol ta'an hidhaadhaa gadhiisamuu gabaasa isaanii keessatti eeraniiru. Hoogganoota naannoo Amaaraaf hoogganaa raayyaa waraanaa irratti ajjeechaa raawwatame ilaalchisee jijjiirama kanarraa bu'aan argadhe qaama jedhee labsirraa qormaata akkasii hin eegnee jedhan kanneen haleellaa raawwatame keessaa harka qabu jedhamuun shakkaman illee kanneen akkamii akka ta'an leenjii nama ajjeesuu kanneen fudhatan waan nama dhibu fonqolcha mootummaa kana keessatti kanneen hirmaatan loltoota dhiyeenya mana mootummaa dhufanii turan keessaa irra hedduu isaaniiti kanneen ministiriin ittisa biyyaa gamaagamee jarreen kun dargaggoota ni baratu jedhee geggeessetti gargaaraman garuu kun fonqolcha mootummaa miti jedhanii nutti himu.
muummichi ministeerichaa taansuudhaan naannoo irratti attamiin fonqolcha mootummaa ta'a. kun amansiisaa mitii kanneen jedhaniif silaa fonqolcha attamiin mootummaa federaalaa irratti raawwatama itiyoophiyaa amma jirtu keessatti fonqolcha mootummaa yaaduun maraatummaadha jedhaniiru gootota jijjiirama kana nuu fidan irratti gocha akkasii raawwatamuun daran kan nama gaddisiisuudha ka jedhan muummichi ministeeraa abiy yaadi jabana kana wal hin simne jaalleewwan keenya jaallatamoo ta'an nyaachuunsaa gadda cimaa nurraan ga'ee jedhanii waa'ee hoogganoota ajjeefamanii innaa dubbatan.
እንዴት ሰው አምባቸው መኮንን ይገላል አምባቸው መኮንን እንኳን ልትገለው ልትቆጣው የሚያሳሳ ሰው ነው።
ገሚን አምባቸው መኮንን አጀሳ አምባቸው መኮንን አጀሱ ዲሲቲ እትደከሙ ፍዩ ነመት ሰሰቱፍ አምባቸው መኮንን ገቲን ኡመተ ማራ ባሴ ሴናን ያደታ ሰሙን ነመ ጋሪ ከነ ገላፈት ያደ መዳዱማ ቀቡ መዲሲሱ እንደንደው እምቤኩ ገንደረትስ አናረትስ ሞቱማ ዋን ፎንቆልቸሙት ፈካታ ነምነተሚን ሳሬ መኮንን አጀሳ saaree mokonnin akka daabboo irraaf jalaan ibidditti boba'ee jaalleewwan koo kanan itti awwaalee dhufe Itoophiyaa koo hin diigu anatu diigama goota jedhe namni attamiin ajjeesa akka nama kaanii ta'uutuu danda'u jechuudha kaanitti milkaa'uu waan dhabaniif kana godhanii attamiin fonqolcha mootummaa jedhuun hin jedhu.
kuni eeyyee fonqolcha mootummaa kan farra heeraati kana kanneen godhan yeroo booda addaan baasaa deemnaa jedhan muummichi ministeeraa abii ittaansuudhaan. gocha hojjetame isin hin beekne jira garuu kanuma isin beektan isinitti himuuf waggaa darbe kana aggaammisuu kanneessaa hedduun irratti raawwatameera jedhanii waxabajjii kudha jaha bara kuma lamaaf kudha saddeet jijjiiramni dhufee ji'a lama utuun guutin waltajjiitti aggaammii godhame isinuu beektuu jedhan ittaansees yakkamtoota adda baasnee murtiittituun dhiyeessin naannoo somaalee keessatti humni hidhannoof maallaqa qabu of ijaaree waldoolii kiristaanaa gubee. dargaggoota hedduu galaafate rakkoo hedduu dhaqqabsiise sana guutummaan ceenee utuu hin xumuriin immoo loltuun of ijaare mana mootummaa dhufe sun ta'ee ji'a lama kan hin guunne keessatti humni ji'a sadii keessatti mootummaan ijaaraa jedhe dhiya oromiyaa jeequu jalqabe nutis aangoo qabachuun filannoo qofaani jennee erga qulqulleessinee booda sana utuu hin xumuriin immoo lammiiwwan akka hoolaa qe'ee isaaniirraa ari'uun jalqabamee jedhan isin. warra qe'ee irraa nama buqqisuu jechuun nutti sirban jedhan erga nuti aangootti dhufne kan buqqa'e qofaa otoo hin taane utuu nuti aangootti hin dhufin kanneen buqqa'an qe'eetti deebisnaan immoo humnaan deebistan nuun jedhan ija jabummaadhaan kanan isinitti himuu barbaadu dhugaan nu waliin waan jiruuf kan nu dhaabu hin jiru dhugaa qabannee waan hojjennuuf waaqni Itoophiyaa nuun nu gargaaraa jedhan. Dinagdee biyyattii gamalaaleen waggaa bajataa dhumataa jiru kanatti guddina dhibbarraa harka sagaliif qabxii lama ni galmeessama jedhamee eegamaa jedhan. Rakkoo hojii dhabinsaa hanqisuuf komishinni hundaa'ee lammiiwwan miliyoona sadiif carraa hojii banuuf hojjetamaa akka jirullee muummichi ministeera Abiy ibsaniiru. Gama biraatiin fonqolcha mootummaa aggaamamee tureen kan ka'e magaalaa Baahirdaar keessatti muddamatu mul'ataa ture. Qaamoliin nagaa eegsisan walduraa duubaan hojjechuu isaaniitiin nageenya magaalattiis ta'e kan naannoo bakkatti deebisuun danda'ameeraa jechuudhaan komishina poolisii naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan koominikeeshiniif miidiyaa ittaanaa komishinar Sa'iid Mohaammed. dubbataniiru itti gaafatama isaanii ba'uuf kanneen bobba'an miseensota poolisii 28 ta'anirra miidhaan kan ga'e yoo ta'u kana keessaa kudhan lubbuun isaanii darbeera nageenya naannoo eeguudhaaf birmannaa poolisiin godhu keessatti hawaasi cina isaanii akka dhaabatullee waamicha dabarsaniiru jechuudhaan asteer misgaanaa'u baahirdaarirraa gabaasteetti.
Itoophiyaa keessatti namoonni dhukkuba koleeraan qabaman lakkoofsi isaanii dhibba saddeetiif torbaatamii tokko ga'uusa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beekseera. Godina Harargee lixaatti immoo tallaalliin kennamuu jalqabamuunsaa ibsameera.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti tatamsa'inni isaa guyyuu dabalaatiniin deemaatiniin jiru hanga ammaatitti namoota dhibba saddeetii fi torbaatamii tokko irratti kan mul'ate ta'uusaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beekseetiniin jira. Ittaanaan daayireektaraa Inistituutichaa Dr. Geetaachoo Toleeraa ibsaa har'a sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti lakkoofsi namoota dhibee koleeraatiin qabamanii guyyuu dabalaatiniin jiraachuudha kan isaan akeekan. Haaluma kanaan hanga ammaa naannoo Oromiyaatti namoonni dhibba sadii fi ja'atama naannoo Amaaraatti namoonni dhibba lamaa fi lama. naannoo Tigraayitti namoonni kudha sagal naannoo Affaaritti namoota dhibba tokkoo fi soddomii tokkoo fi naannoo Somaaleetti namoonni soddomii sadii dhibee koleeraatiin kan qabaman yoo ta'u bulchiinsa magaalaa Finfinneetti namoota dhibba tokkoo fi digdamii shan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti ammoo nama tokkotu dhibee koleeraatiin qabame jedhan Dr. Geetaachoo Toleeraa. Inistiin fayyaa hawaasaa wiirtulee dhibamtoonni koleeraa adda bahaniitiniin itti yaalaman. digdamii ja'a sadarkaa biyyaalessaatti hundeesseetiniin yaalaatiniin jiraachuu kan ibsan Dr. Geetaachoo Toleeraa naannolee dhibeen koleeraa bal'inaan irratti mul'ataatiniin jiru keessaa godina Harargee lixaatitti namoota kuma dhibba sadi jala kalaa'aniif talaalliin kuni kennamuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaatiniin jiraachuudhalleedha dubbatan raadiyoon sagalee Ameerikaallee waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee lixaa haala talaallii godinichaa kanaan walqabateetiniin dubbiseetiniin jira obbo Ahmad Mohaammed. itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina harargee lixaati godinichaattis kaleessarraa kaasee talaalliin eegalamuudha dubbatu.
namni akka waliigalaa qabamee jiru nama dhibba sadii fi soddomii sagalii hanga kaleessaatitti gara mootummaa federaalaa fi naannootii waliin ta'uudhaan talaallii farra dhibee koleeraa kanaa namoota naannoo gara nama kuma dhibba sadii ta'u araddaa gandaa afurtamii torbaaf nuu kenname raabsaa isaa kanniinsa tajaajila guyyaa kaleessaatirraa eegallee laawunsi goonee deemaa jirra. Hawaasni bahee talaalli kana akka fudhatu hojiin uummata dadammaqsuudha hojiin hubannaa uummataa uumuudha. Talaalliin carraa isa dhumaati. Talaalliin nama umrii waggaa tokko oliitiif kennama. Haawwan ulfaaf akkasitti hin kennamu. Kanaaf yeroo ammaan kana aanota godina keenyaa bulchiinsa magaalaa tokkoo fi aana baadiyyaadhaa afuriif kennamaa jira.
Namoota shakkamaniif jedhamee isiniin kan kennamu yookaan immoo saaxilamummaa namootaatu ilaalama. Haati isin ergame hagam tokko gahaadha.
Talaalliin barra guyyaa kudha shan kudha shaniin yoo xiqqaate yeroo sadii filana kan kennamu. Marsaa takka fudhachuun ji'a ji'aaf xabbitaa yeroo takka akka talaallii pooliyooti afaanitti nama buufama. Qaxaroodhaan amma gaa dhiyeessiin isaa akka biyyattuu xiqqaadha waan ta'eef jecha marsaa takka qofaaf amma walgeessu. Aanaa dhukkubni amma bifaaraa waan irratti ta'eefu nuuf hin geenye jechuudha.
Dr. Geetaachoo Toleeraa ittaanaan daayireektara Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dabaluudhaan illee akka ibsanitti vaayirasiin dhibee pooliyoo naannoo Somaaleetti nam tokko irratti argamuulleedha kan isaan dubbatan. Dhibee haaraa chikunguuniyaa jedhameetiin waamamu naannoo Somaaleetti mul'ateetiin tureen walqabatee hojiin bal'aan ittisa irratti hojjetamillee abdachiisaa ta'uusaa ittaanaan daayireektara olaanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumure qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.